my people, good afternoon good morning depends on where they watch me from my correct correct people. happy sunday to every one of you now. and uh, we don't hear another gist to my people. hmm say not be small tin o govnor adeleke davido uncle he attended the eh, olojo festival when they do my people. They say not be smart, tin na so e burn his face o what dis olori so He say no no face or anybody you understand you know say that man they play well well so they don't tell and say so my people, they say e don't take an easy oh. because he carry his face They say as he just enta that place and so he just carry his face like say e no one see tomorrow he no one see anybody my people, yo my people. Now so they invite governor adeleke as he reach there my people see respect i watch him now see the grand respect too. Oh. Now so that they clear road they clear road one person sef eh he reach before he go reach the end They don't one person even draw hand with respect The chair the reserve am purposely reserve am wait for her, make im sit down for there my correct people. Now so e take sit down You no even look anybody as dem later on dem come stand for here They sing the national item of olojo festival na they begin sing for here everybody can stand up even um, the oloris oh, they can't stand up for here my people. The oloris wey dem even they show where well Now im be olori Maria, olori Toby philip then olori tope so later on my people, i will talk about olori elizabeth make una hear say the thing wey we they hear the story wey we they hear when they e go on for inside the palace say now, true story They go on so my people, make una they watch o oh. welcome to my channel oh. i love forget greet Now make una subscribe follow me for for my facebook page if you never subscribe god will bless you. una thank you my people the way when only of ife wife dem take behave not be like that. They they behave even though for example say let assume say olorimeria okay dem say e get money even though say e get money you get money rich governor adeleke no you no get money reach but governor adeleke is a billionaire you no get half of money when governor adeleke get so as dem reach there they can't do face you know say na so they do to greet person it is a very big problem for them. you get one this thing i even watch is that one olorimeria they come you understand olorimeria ah, dey all these uh, elders they dey greet her i know where I watch another one whether he come go can't give them money i don't know all these old women dem whether e can go as e dey come dey go this place They come where e want. come sit down and we dey hear say na today now im be last day of the olojo festival my people. even seven, eh di see finish eh even too much becos govnor adeleke sef don see them finish i dey tell una the truth e don't see them finish because dem no go stay one place dem no go relax any small thing, banker, any small thing you know dem can they misbehave now okay look see wetin dey happen now my people? just imagine wetin dey happen. dem say a guy one time when they go and eh, they go eh, governor adeleke place whether because of say that time we come hear say dem say dem give queen naomi contract you understand so my people, in order for Governor adeleke maybe dem think say e no know say na dem be oni of ife wife you know say dem dey do am well well olori and dey do over sabi housewife no be small i respect her o oh, becos she very rich you understand any woman wey get money i dey respect the person i dey respect am e just that we we be blogger -huh. anything wey we hear na we dey talk about na im be the thing. so dem say dem con go there govnor adeleke no even give dem face at di end of di day evritin still come down like dat so govnor adeleke dat even report dem to kabeisi e understand dat one dey dey dey do like say na di good part dey go dey spoil queen naomi for wia e dey e con report dem to kabeisi say e no dey do things like dat e know say dis eh, davido brother eh, uncle na very nice man. yes davido own go e too nice e too nice e no dey pose e no dey do ah, over sabi i too know and so on The man is a very nice man so na so he tell dem say the tins wey dem dey do for palace say make e end for palace say make dem no carry all those kain tin come for e office say because wetin e dey do for here different from wetin dem dey do make everybody respect their self my correct people, you see this life and eh, when we dey so you see respect dem no dey buy am for market dem dey earn respect respect come naturally okay look at onion of now and then respect again come with money it's not only Nigeria dem say ah Nigeria person if you get money yes Is everywhere, abroad, everywhere. If you have money, you you you you they will give you heavy respect. Who don't get money, don't get respect. But some people say, ah, na Nigeria, na America. Not only Nigeria. You see Olori Mariam now. She is very rich. They respect Olori Mariam for Kabiyesi Palace pass other Oloris for there because na she na get money pass for there na im make dem dey respect am so some people come say ah why dem come dey give her now she you see everything wey Kabiyesi build e get one thing wey i watch just now He say ah shebi you say Olori Mariam e e with Ooni of Ife get wahala if dem get wahala does e see for example na husband and wife get issue and dem come dey go party dem come go party together dem reach there dem sit down togeda if dem comot for there dem still get the. pro if dem not set one before dem comot for house the problem go still go Because dem still go house with the problem so if person dey talk more na only call the right rubbish you understand those people wey come write that thing shebi you said oni of ife and emirian They have issue uh-huh if i talk, am i deny am say dem no get it dem dey get every day na dem dey get issue you don ever see where husband even sef say we just dey use dem we are just using dem for content because they are public figure you understand like me now when e dey here now when e no be public figure who wan know me come carry me come out now come say i do this one or i no do that one e no dey na if i eat now e go enter my body the only place wey dem for know me be say if i go out pipo wey know me for youtube go say ah look at that auntie on youtube <laughs> social uh, you understand so make na they talk like that. so my correct people, you see eh Now no say the time when queen Ami dey with caviarcy eh, eh The way when queen Ami go take get everybody get different kind of respect The way when queen Ami go take lead down dey greet eh, governor adeleke e different from all dis one -huh. none of all dis one They no greet They no lead and greet am o i dey tell una They no greet am maybe they fit greet e Just that one just go go sit down e just sit down him own they no even say make They lead am say "Ah, our governor don come o make they greet am i watch the video na That one end i go sit down do use hand wave them. what do happen with that one my people? my people, with the get when we hear they say as uh, they're rich, they comot the rich house and the rich palace say Mary come the vex say e come charge They say whether governor they no know say that she na be number one olori say as he just come he just pass he just climb up he just sit down e no even say hello to them, e just go sit down i go look the video again look at him again na true e no say hello to them. shey na governor go go say hello to una abi na una go go say hello to governor. you understand i know say yes as occasion dey You no suppose to dem no go suppose to get up go dey say hello i know that, my people. den i no understand o my people. make una